kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote leo, mimi ni Momoyo Hamza nikiwa na Harrison Kamau na Deodan Chibahiro tukisema kwaherini na kukatikia asubuhi njema kutoka Washington DC.
murabandanya kumviriza ibiganiro bica ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri fm mirongo icenda na zine n'ibice icenda na fm mirongo icenda na zitanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda naho twumvikanira kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu mwaramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo kuri uyu munsi wa mbere aloyizi bigirimana nije ndemesheje ibi biganiro byo muri aka kanya mu bice tuganira ni igiki ni icyo bita mu cyongereza how to move forward duterinde intambwe gutya ibyo ni byo bita ibiganiro by'abarundi ducurika umutwe hamwe tukiga ingene duteza imbere igihugu cyacu uyo ni evariste ndayishimiye ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe cndd fdd uri ku butegetsi mu burundi hari ku munsi wa gatandatu igitega hagati mu burundi mu ihuriro ry'urwaruka rw'imbonerakure muco bise kwereka inguvu amakungu turababwira kandi n'uwundi murwi w'abarundi baheruka kwirukanwa mu rwanda abo nabo bakagirizwa gusuma urusaku ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga binini ariko imbere yaho Rosine Munezero ariteguye kubanza kutubwira make mu yavugwa hirya no hino ku isi yaduteguriye Rosine umwanya n'uwawe urakoze aloyize mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri radiyo ijwi rya amerika umuherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu ca zimbabwe aho grace mugabe mutamukanyi wa, wa perezida robert mugabe wa zimbabwe yatahutse mu gihugu ciwe avuye mu gihugu ca afurika y'epfo aho yari amaze iminsi yagirizwa kuba yarakubaguye umwigeme akora umwuga wo kurata akaranga umushikiranganji w'imigenderanire ya zimbabwe n'ayandi makungu yatangaje ko grace mugabe yaronkejwe kuri uyu w'imana impapuro zimuha uburenganzira bwo kudakurikiranwa n'ivyaha biraheza bimuha uburenganzira bwo kurengana imbibe za afurika y'epfo yari yarabujijwe kurengana jerry nail umushingwamanza akomeye akorera muri afurika y'epfo ari nawe aburanira uwo mwigeme yakubaguwe na grace mugabe yatangaje ko ataco azoshikiriza ku mugaragaro urubanza rudatangujwe na sentare yamara gushika ubu nta makuru aratangwa ku bijanye n'igihe urwo rubanza ruzoberako perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika atekanya gushira habona umugambi amerika ifitiye igihugu ca afghanistani mu ijambo aza gushikiriza ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere james mattis umushikiranganji wo kwivuna abansi wa amerika yavuze ko perezida trump yafashe ingingo ku bijanye na afghanistani yamara nta byinshi yashikirije ku vyerekeye izo ngingo nshasha matis yavuze kandi ko uwo mugambi uterekeye afghanistani gusa yamara ko werekeye akarere kose kaziya y'umumanuko mwamenya ko igihugu ca afghanistani kiri mu biganiro bikomeye vya leta irongowe na perezida trump ni mu gihe perezida trump avuga ko intsinzi muri ico gihugu ishoboka cane mbere akavuga ko atumva igituma abasirikare ba amerika bamaze imyaka ishika kuri cumi n'indwi muri ico gihugu ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa amerika buvuga ko burindiriye ingingo ya nyuma ya perezida trump ijanye no kurungika abasirikare ibihumbi bine ba amerika bazoja kwiyongera ku basanzwe bari aho muri afghanistani ishiramwe mpuzamakungu onu ririko riritegura gukoresha amatohoza ku barwanyi b'abatalibani n'abarwanyi bakorera mu gihugu ca afghanistani baregwa ubwicanyi bwahitanye abantu mirongo itatu na batandatu mu ntango z'uku kwezi mu gisagara kiri mu buraruko bw'igihugu ca afghanistani ubwo bwicanyi bwabaye hagati y'itariki zitatu n'itariki zitanu z'uku kwezi k'umunani inyuma y'umwanya muto abo barwanyi binjiye mu gisagara ca mirza orang gisanzwe kibamwo ahanini abashiyita icegeranyo c'uwo murwi wa c'umurwi wa onu muri afghanistani casohotse kuri uyu casohotse kuri uyu imana kivuga ko abo bahitanywe n'ubwo bwicanyi bari abanyagihugu hamwe n'abarwanyi barwanira uruhande rwa leta bari bamaze iminsi batswe ibigwanisho imbere y'uko bakorwa k'ubwo bwicanyi umugwi wa onu muri afghanistan ukavuga ko ubwo bwicanyi bwarenze ku mategeko mpuzamakungu kandi ko bishobora gufatwa nk'ibyaha byo mu ngwano amakuru tuyabandaniriza ku mugabane wa aziya aho ku mugwa mukuru w'ubushinwa hong kong habaye imyiyerekano yitabiwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi baje kwiyamiriza ifungwa ry'abantu batatu baharanira demokarasi bari mu muhari wa umbrella watanguye mu bihumbi bibiri na cumi na kane joshua wong nathan low na alex chow baciriwe umunyororo uri hagati y'amezi atandatu n'amezi umunani bagirizwa amakoraniro yatunganijwe n'umuhari umbrella hamwe n'imyiyerekano yo gusaba ihinduka ry'amategeko riciye mu nzira ya demokarasi yamaze amezi atari make bagizwa ko ibyo bikorwa byahungabanije ubuzima bw'igihugu imanza z'abagabo zari zarakurikiranywe n'imigwi y'abaharanira agateka kazina muntu bari bitabiriye kandi iyo myiyerekano yo kwiyamiriza ifungwa ryabo abatunganije iyo myiyerekano ntibavuze abayitabiriye ingene bangana yamara igipolisi cyatangaje ko abari muri yo bashika ku bihumbi mirongo ibiri na bibiri bakavuga ko yari imyiyerekano ya mbere y'uwo muhari yitabiriwe n'abantu isinzi igihugu cya iraki cyakoze ibitero bya gisirikare mu gitondo cyo kuri uyu w'imana ku barwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu mu ntumbero yo kwigarurira igisagara cya tarafar kiri mu burengero bwa mosul mu itangazo ryashikirijwe kuri televiziyo n'umushikiranganji wa mbere haider al abadi yahamagariye abarwanyi bari muri icyo gisagara kwishikana cyangwa kwemera bagapfa abategetsi mu gisirikare cya iraki cyo kimwe n'abamerika bakavuga ko muri icyo gisagara hari abarwanyi b'uwo muhari bashika ku bihumbi bibiri tarafa ni igisagara umuhari wa leta ya kisilamu wigaruriye inyuma y'aho utujijwe mu gisagara cya mosul kiri ku birometero mirongo umunani uva mu buseruko bwa mosul gisanzwe kibamwo ahanini abashiyita bikavuga ko abanywanyi b'abashiyita bashobora gufasha iyo ngwano guhera n'ingoga kurusha iyabereye mu gisagara cya mosul aha ni amakuru twabategurira avugwa hirya no hino ku isi agarukiye mugenzi aloyize bigira imana agiye kubashikiriza amakuru yo mu karere ahanje turasubira mu kanya kari imbere muwandanye muryoherwa n'ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika
urakoze rozine munezero iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika isamirani washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete wewewe akadomo radiyo yacu voa akadomo kome amakuru yo mu karere tuyahere mu yavugwa ku burundi abarundi barakomeje kwirukanwa mu gihugu cy'u rwanda abagera kuri mirongo ine n'indwi bakiriwe n'igipolisi cy'u burundi ku mugoroba ku munsi wa gatandatu mu ntara ya kirundo bavuga ko bahohotewe mu gasho ko mu karere ka kirehe aho bari bamaze hagati y'ukwezi n'igice n'amezi abiri bafungiwe bakavuga ko bazize umwikeko wo gusuma urusaku inkuru iramvuye mugenzi wacu jean bosco ndarurinze yaraganiriye na bamwe muri bo abarundi birukanywe mu rwanda kuri uyu wa gatandatu bakiriwe ku mupaka n'uburongoye igipolisi mu ntara ya kirundo bavuga ko bazize umwikeko wo kuba abasomyi b'urusaku nze mva mu karere ka kirehe mu rwanda bari badufungiye ahantu bita taransite ahantu ku mupaka ugabanya u rwanda na tanzania tumazemo amezi abiri twaje kwituma twambaye ubusa tukagendesha dupfukamye tugendesha urupfukamiro icyo twita mu kirundi amavi ubwo bakagenda badukubita inkoni baducunaguza ngo turimburana kure ngo twaje kuneka igihugu nageze mu rwanda mu bihumbi bibiri ubundi mu kwezi kwa gatandatu ku cumi na zine nageze gutya baramfata nagiye mu isoko nagiye gusora ku murenge aho bita muri rwanda reveni mbona bantwaye ku karere kaho ka kire ngezeyo bahita bampakiye imodoka bamvuga ngo bantwaye bita taransite bahita bazana abandi barundi bavuga ngo turimbonera kure niba turi mu cyaro cy'u rwanda tudafite ibyangombwa bigaragaza ko turi mu nzu ubwo turimbonera kure ikigaragara ni uko ku mitwe yabo hari imishatsi y'imimerero ivanze n'imiburu bavuga ko bafungura nabi bakinywesha mu buryo budakingira amagara yabo kujya naho bareba yafu yaboze irimo ibintu bimeze nk'ibirangiti akariyo baduha igice cy'igikombe mu gitondo saa tatu ku mugoroba saa kumi igice cy'igikombe cy'ibigori abantu icumi babogosesha urwembe rumwe ni nage kenshi bakundaga kubogosha baguraga inzembe nk'iyo haramuka habonetse nk'umuntu bafashe bamwaka amafaranga ya buji igihumbi muri ayo mafaranga igihumbi hakavamwo mw'amafaranga yo kuguramo inzembe zo kogosha abandi baba baje bakabogosha nta muntu wa- wabagamo nta mushatsi iyo wabagamo nta mushatsi bagakuza bakagukubita kubera ko nogosha nk'abantu hari igihe bangeneraga nk'agakoma nk'umuntu anyweye ibikombe eh, agakombe kamwe bakampa nk'akandi gakombe tukaba tubiri tw'igikoma mu gitondo nta kindi gihembo kindi ubwo nyine nitanga nko muri bagenzi banjye nkavuga nti ubwo haje itegeko reka umushatsi nkubakureho kubera ko mbizi aba barundi bavuga ko bakora ubuzi butandukanye bamwe bakavuga ko bari bamaze no kwiteza imbere naho biri uko ntaco batahukanye jana ifite uruganda rw'amandazi ruri aho bita ku murindi murenge wa ntasho nayo ifite inzu zitatu inzu imwe ndayifite mu murenge wa Mu- wa musaza iyindi nzu ndayifite mu murenge wa mushikiri iyindi nzu ariho mfite uruganda ni mu murenge wa ntasho aho bita ku murindi mu rwagati mu mujyi waho niho bamfatiye ngiye gusora ibintu byose birasinhana neza si ukuntu n'iyi- n'imyenda nambaye niguriye muri gereza nyine ndayituma nk'abantu ariko nta kindi kintu na kimwe nzanye nta na kimwe nta kintu na kimwe nzanye nje gutya nyine ukomeze nagiye mu bihumbi bibiri na cumi nakora akazi ko guhinga bakama nkahinga tukagabura ibyo bampaye nkagurisha Bwana, ibintu byose ntayeyo nje gutya muri aba barundi hari abavuga ko bafashwe mu gihe bari bamaze kwigira inama yo gutaha imbere yo kwirukana nafashe ingingo yo gutaha muri bibiri na cumi na gatanu ngeze za gahara ngiye kwambuka bahita bambwira ngo ntabwo bishoboka ngo ngo ngo uri umurundi ngo ntabwo bashobora ngo ngo- ngo kuja iwanyu ngo subira inyuma ngo usubire ngo mu rwanda ngo ntabwo twavye- twavyemera baba banshubijeyo nari natase ku itariki cumi n'eshatu z'ukwa karindwi noneho tugeze ku mazi n'uwundi mugabo yitwa paul kubera we yari afise igiturufu nkera gutabara ziradufata zabanza ziradukubita ubundi zituzanye bahita baratuzana nyine aho kumva ngo ni, ni taranzite senta ubwo nari ndahamaze ukwezi abo barundi birukanywe mu rwanda kuri ubu wa gatandatu baturuka mu ntara zitandukanye z'uburaruko bw'uburundi cyane cyane muyinga na kirundo bemeza ko hari n'abandi basigaye mu gasho aho bahora abafashwe nabo bafise ibyangombwa by'impunzi basubizwa mu ikambi ya mahama mu karere ka kirehe uko ari mirongo ine n'indwi bakiriwe n'igipolisi baraye barekuwe bataha iwabo n'amaguru inyuma yo kumvirizwa n'igipolisi tubibutse ko uburongozi bw'intara ya kirundo bumaze kumenyesha ko hakenewe aho bakirira abantu bahunguka cyangwa birukanwa ibyo byofasha ko abo barundi baronka aho barindirira mu kuronka ingene bashikanwa iwabo nk'uko bimaze gushikirizwa na buramatari w'intara ya kirundo merikiyo runanwa homba mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika tukivuga ku bibazo by'impunzi abanyarwanda birukanywe muri tanzania ubu bakaba baba mu murenge wa canzarwe ni mu karere ka rubavu baridogera abasirikare b'u rwanda ko bababuza kurima imirima bahawe ku mpamvu z'uko umutekano utizewe neza icyo gisirikare nyine kirabeshyuza ko ata kibazo cy'umutekano muke gihari claude ganza munyamagana arabandanya n'iyi nkuru mu banyarwanda birukanwe muri tanzania hari imiryango makumyabiri n'ine yatujwe mu murenge wa cyanzarwe mu karere ka rubavu kuva mu myaka itatu ishize barishimira umutekano uri mu rwanda ugereranyije n'uko babagaho muri tanzania ariko ubuzima babayemo ngo ni ihurizo rikomeye kuri bo abenshi muri bo bahagarikiwe amafaranga y'ingoboka bahabwaga muri gahunda ya vup ku buryo ngo ubuzima kuri bo bubagoye cyane uyu ni umubyeyi w'abana batatu umugabo we yararwaye ajya gushaka aho yarwarira ariko ngo mu bundi buryo ni no kwitaza umuryango we kuri izi mpamvu yavuye hano arwaye ameze nabi buri kintu namwondoza kandi mbona n'undi no kuba arimo kureba utwana turimo tubwirirwa mbona ari ibyo bibi ntabibonye ari ibyiza ntabibonye ahitamo gufata kamwe arigendera nsigarana n'abana ndaho gutyo n'abana twenyine si uyu muryango wonyine kuko n'abandi twabashije gusanga mu ngo tukaganira barababaye kuko ngo basa nk'abadafite uburenganzira bwo guhinga amasambu bahawe ariyo yonyine bari batezeho amakiriro dufite imbogamizi y'uko nyine isambu baduhaye bayiduha twatanya n'ubutaka bwo muri kongo iyo tugiye kubuhinga ingabo ziratwirukana ngo twere guhinga ingabo zibabuza kujya guhinga zibabwira ngo iki zitubwira yuko hagomba kuziramo nk'abanzi bakivanga muri twe cyangwa bakatuvutsa natwe ubuzima urebye mbese ntaho turi ni akarima bari baduhaye nako turi kujya kugahinga abasirikare bati nta mwemerewe kugeramo n'ejo umunsi w'ejo hari n'abakubitiweyo twagiye gutangira guhinga ubwo twahise ducika n'intege nta nubwo tuzongera dutekereza no kongera gusubirayo nk'abakubitiye iki ngo nta burenganzira barahabwa bwo kuba bahahinga iyo umuntu agiyeyo baramwirukana urugero ejo hari umukecuru ko guhigwa hariya ni uko ubu sinzi ahantu yagiye gukora ikiraka ejo yagiyeyo guhinga aravuga ati nta muntu wemerewe kujya muri iyo- muri aya masambu hari umutekano muke ushobora kuhagera ukahasanga haduyi haduyi ugasanga gutsinzemo ati ahubwo mwamutuje tugashaka umutekano aba baturage bavuga ko no mu gihembwe gishize cy'ihinga ariko byabagendekeraga ku buryo bahinze nyuma y'abandi kandi n'abahinzi ntibabone uko babagara cyangwa gukurikirana imyaka yabo mu bundi buryo byose ngo bitewe no gutinya ko umwanzi yabihishamo agahungabanya umutekano nk'uko babibwirwa n'abasirikare babakumira ku murongo wa telefone umuvugizi w'ingabo z'u rwanda brigadier general ferdinand safari yabwiye ijwi rya amerika ko kuvuga ko hari ikibazo cy'umutekano muke mu kibaya kirimo imirima y'abaturage birukanwe muri tanzania ngo byaba ari igihuha uretse ko ugira ngo urabizi mu gihe gishize umwaka ushize yayisengi cyangwa se tu sawa fifitini yigeze kubaho infiltration nicyo gihe gito cyonyine bababujije kujya bajyayo kugira ngo badashobora kuhagirira ibibazo ejo amakuru baduhaye umva nayavuba batubwiraga ko bemererwa nibura iminsi ibiri mu cyumweru yo kuba bahinga ariko nabwo nko ku wa mbere ngo wari umunsi wo kujya guhinga ariko barabagaruye ngira ngo igikuru ni uko ubuyobozi buhari bushaka kubafasha kandi ngira ngo barabafashije bihagije ngira ngo ibyo byaba ari speculation nta kibazo cy'umutekano gihari mu cyangwa mu kibaya umuyobozi wungirije w'akarere ka rubavu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage madamu wampaye izina marie grace yatubwiye ko ikibazo cyo kuba abasirikare bakumira abaturage bakabuza guhinga ari gishya mu matwi yabo ariko ngo hari ikigiye gukorwa kuba bashobora kuba babagarura ntabwo mbizi ariko wenda icyo ngicyo twakivugaho naho ni urwego rwo- rw'abashinzwe umutekano kuko ntabwo twavuga ngo abantu bajye guhu- guhinga ariko bahungabanya umutekano cyangwa bashobora gukora ibikorwa byatuma n'umwanzi atwinjirana kugira ngo murabizi ko hariya hakurya niho fdr iba birashoboka ko bashobora kubikora babikora mu kajagari n'umwanzi akaba ashobora kutwinjirana yi- yiyitirira ko nawe ari muri babandi baje guhinga kuba aba baturage bahabwa ibyangombwa by'amazu n'amasambu ku buryo babikoresha mu gushaka inguzanyo cyangwa ubundi buryo babonamo amafaranga yo kwiteza imbere ubuyobozi bw'akarere ka rubavu bubakurira inzira ku murima madamu wampaye izina arakomeza kuko ariya mazu nayo kugira ngo tubafashe ntabwo ari amazu atangaho ingwate ntabwo ari amazu bakodesha ni amazu yo kubafasha kugira ngo bashobore kubamo niba ari umuntu utishoboye ejo mu gitondo iyo amaze kuyigurisha cyangwa yayitanzeho ingwate arongera akatubera umuzigo kandi icyo kibazo twari twarashoboye kugikemura si benshi muri bo bemera gutobora ngo bavuge ikibari ku mutima kuko bavuga ko abayobozi basigara babacunaguza iyo bavugishije itangazamakuru nk'umuyobozi akavuga ngo icyo watanze cyagufashije ugasanga rero nk'umuyobozi akwitwayemo urumva ko bikurya ahantu usibye ko u- uba uri uko ubigenza ugapfira muri nyagasani iyi miryango makumyabiri n'ine mu birukanwe muri tanzania yatujwe mu mudugudu wa bugu mu kagari ka busigari mu murenge wa cyanzarwe batuye mu mazu atuzuye neza imbere ariko harimo ayasanwe n'ingabo z'u rwanda mu gice cy'inyuma claude ganza munyamagana i rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika tuve mu rwanda dusubire mu burundi kuri wa gatandatu urwaruka ruhurikiye umugambwe cnddfdd uri ku butegetsi mu burundi rwaragize icyo bise kwereka inguvu amakungu ibyo bikorwa byakoranije imbonerakure zaje ziva mu ntara zose z'uburundi byabereye mu gisagara ca gitega hagati mu burundi umumenyesha makuru w'ijwi rya amerika fideli d'antoine nsabimana yari yahishikiye
ntibishoboka ntibishoboka ntibakorako ayo niyo majambo yaguma agaruka mu birori by'imbonerakure byabaye ku rwego rw'igihugu mu gisagara ca gitega ni ibirori byatangujwe n'urugendo rw'amaguru kuva ahitwa ku giti co hagati gushika aho bita kuri place ku birometero ndwi ufashe barabara riva mu gisagara ca gitega rija mu ntara ya muramvya ni ikoraniro hanini ryaranzwe n'ijambo rirerire ryavuzwe na ivariste ndayishimiye umunyabanga mukuru wa sndfdd aho yatanze intumbero nshasha y'uwo mugambwe muri iryo jambo yavuze ko kw'imana ari byo bizotuma uburundi buba iparadizo aho yasavye imbonerakure kuba aho batavuga rumwe bagahurira ku murimo abari mu mugambi cdfdd n'abatarimwo mubengenge mubasubize neza ku murongo imana ikunda ubu ntimusubire kuzoza murarabana iby'amoko ubu harageze ko turabana tuvuga tuti tuje mu mana tuje mu bikorwa imana ikunda twubake igihugu cyacu gushika aho rizobishuka nagira ndababwire mugakurikiza iyo mpanuro mu myaka itarenga itanu uburundi buzoba bwabaye nk'iparadizo hatuzaba dufise amahoro kuko nitwe tuzaba twarayirondereye kuko amahoro ahera kuri twebwe nyene ntihagire uzobahenda ngo agomba kuzana amahoro mu burundi abarundi nibo bizana amahoro mu burundi kandi twaraduhamagaye imana ubu amahoro agiye kuboneka mu burundi evariste ndayishimiye yasavye abarundi bahunze gutaha aragira n'ico avuze ku biganiro bihuza abarundi ndabasavye mwebwe uwo bafise inshuti wese amubwira ati tawe rahuka uze tubyimarire kuko n'ibyacu twasanze ari shetani yatwinjiyemo ndababwire umwe wese arafise inyungu ziwe ninde afise inyungu z'uburundi kurusha abarundi nyene nagira jewe ndabivuge ndabisubire ku vyerekeye ibiganiro twebwe abarundi twaraganiriye ivyari biduhanze twarabihejeje uburundi buratekanye buri mu mahoro ubu ico tuganira ni igiki nico bita mu congereza how to move forward dutera iyindi ntambwe gute ivyo nivyo bita ibiganiro vy'abarundi ducurika umutwe hamwe tukiga ingene duteza imbere igihugu cacu umunyamabanga wa cndfdd yanavuze kugaruka rw'abarundi ruje kuminuza amashuri yabo mu bihugu vya buraya bagaheza bagaherayo akatandura umudogitere mwiza cyane ukaja kwiga i buraya babonye uri injabwenge bagacambwira ngo igumira hacu zo guhemba menshi hanyuma rero natwe bwa bwenge buke tugaca twigumira ngo turosahara amahera menshi ndababwire ntaho uzopfa utungiye utagira igihugu yontejwe na nyina wiwe arima mu gihugu akarya ibyo kurya by'igihugu bamutangira minervare leta irariha amahera araduga gushikashika haja kwiga i buraya leta irariha buruse nagira nabwire rwaruka mugiye hanze mugiye gusoma ubwenge mama ugiye gusuma usuma nawe atahana udatahanye nawe yagiye gusuma tutangure kurondera ubwenge burya bumenyi tuwushyire mu bwenge bwacu hanyuma twubake igihugu cyacu umunyabanga mukuru wa cndfdd yanavuze kugwaruka rw'imbonerakure rwize rwibaza ko kuba mu mugambwe vyotuma ruronswa akazi shetani bizizira babwira ngo yicarire mwana uzoronka akazi ngo bazoguha mwize kugira ngo mu- mureme akazi ntimwize kugira ngo muje gusaba akazi ubu rero nimwigira inama umuntu wese azi ko yize amashuri agira akantu na gatoya h'akazi abantu babiri gutyo ntihazoba yerekanye ko yize ibi ndabibasabye ubu rero ni igihe cy'ihinduka ni igihe atari cyo gusenga muri ivyo birori habonetse abaserukiye imigambwe iri ku butegetsi mu bihugu vya tanzania sudani y'epfo na sudani ya ruguru chad turikiya congo brazzaville na congo iharanira demokarasi n'igihugu ca cameroon abo bose mu majambo bashikirije kwari ugushima ibikorwa vy'imbonerakure aho bavuga ko imbonerakure zigiye kuba akarorero ku rwaruka rw'imigambwe baje baserukira igitega fidel d'antoine nsabimana ijwi ry'amerika
murabandanya mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika ubu naho ni umwanya w'amakuru y'inkino tuyahere mu burundi evariste nzikobanyanka atubwira amakuru makuru makuru y'inkino yaranze iyi ndwi turangije ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ffb ryatunganije inkino z'umupira w'amaguru zo gusoza ihiganwa ry'umupira w'amaguru ry'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ushira uwa bibiri na cumi n'indwi izo nkino zabereye ku murwa mukuru w'intara ya gitega zahuje imirwi ine yabaye mu bibanza bine vya mbere muri shampiyona iheze iyo nayo ni ridaridiki burundi sport for africa wabaye uwa mbere atletico olympique wabaye wa kabiri vitaro wabaye uwa gatatu hamwe na aigle noir wabaye uwa kane kuri uwa gatandatu igihe cy'isaha umunani aigle noir w'imakamba watanye mu mitwe na atletico olympique y'ubujumbura urukino rwarangiye ku nsinzi ya aigle noir y'ibitsindo bibiri ku busa bwa atletico olympique igihe cy'isaha y'icumi vitaro wabaye uwa gatatu mu higanwa riheze watanye mu mitwe na lideridiki burundi sport for africa wabaye wa mbere yose yo mu gisagara ca bujumbura urukino rurangira lidaridike burundi sport for africa utsinze vitaro ibitsindo bibiri ku busa kuri w'imana habaye urukino rwa nyuma hagati ya lidaridike burundi sport for africa na aigle noir urwo rukino rwaranzwe n'ishaka ryo gushaka gutsinda urukino ku ruhande rw'imigwi yose rwarangiye iyo mirwi inganya kimwe ku kindi iyo migwi yikoze kuri za penaliti lidaridike burundi sport for africa yinjiza zitanu kuri zine za aigle noir umunezero wari wose ku bakunzi ba lidaridike burundi sport for africa no ku bakinnyi ba lidaridike burundi umunezero wari wose kizigenza w'umurwi rashid leon yashikirije ko insinzi yo kuri uyu w'imana bayikesha imyimenyerezo bagize iminsi bakora kandi n'ubu babandanya bagasaba abakunzi b'umurwi kuguma babafashe mu mugongo Eh, turiko turitegura neza murabona ko iyi iyi tournoi eh, twayitwaye ariko eh, amantrenema arabandanya eh, turitegura neza eh, imbere hari akazi kenshi eh, turiko turitegura neza kabisa bose eh, ni, ni kuduha inguvu eh, boduha inguvu kubera eh, amahiganwa nk'ayo ya eh, champions league ya afrika eh, eh, nari fasile nuko ni ukwitegura neza kugira ngo eh, dufashane twese umumenyereza wa Lydia Ridike Burundi nabo nyene yashinje ko abakinyi biwe batahukanye igikombe c'urukino rusoza ihiganwa ry'umwaka wa 2026 ushira wa 2017 Emmanuel Bankuyiha yabwijwe rya Amerika ko inkino nk'urwo rwo kuri uwimana zimufasha gutegura umurwi uzitaba mu mwaka uza ihiganwa rya Afrika rihuza imirwi yabaye iya mbere iwayo Club Champion mu Gifaransa kwitegura ni uku muriko murabona aya maturnwa tugira turagira eh, nk'ubu duhejeje kugina turnwa ya fin ya shampiyona urabona ko tubaye aba mbere mu nyuma hasigaye yuko dukina eh, super coupe tuzokinira muyinga na olympique star Aho ivyo vyose ni imyiteguro hanyuma flambo de l'est urumva ayo mamaci nayo turiko turategura kugira turabe l'effectif y'abakinyi bari muri lidia lidique kugira tubongereze n'abandi mwamenya ko umugwi Lydia Ridike Burundi wabaye uwa mbere mu higanwa ry'igihugu ry'umwaka uheze cekimwe na Olympic Star watwaye igikombe c'umukuru w'igihugu ukazoserukira Burundi mu higanwa rya Afrika ry'igikombe mpuzamashirahamwe Coupe de la Confédération mu gifaransa arizo kinira Super Coupe mu minsi iza imbere y'uko ihiganwa ry'igihugu rya 2017 ushira uwa 2018 ritangura Evariste Nzikobanya Bujumbura ijwi rya Amerika arakoze mugenzi wacu evariste nzikobanyanka ubu naho mugenzi wacu jean claude munyandinda mu rwanda atubwire amakuru y'inkino yabaye muri ico gihugu ejo bundi kuwa gatandatu ikipe y'igihugu ya uganda y'umupira w'amaguru uganda cranes yasezereye ikipe y'u rwanda amavubi mu cyiciro cya nyuma cyo guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya shan umwaka utaha muri kenya mu mukino ubanza wari wabereye i kampala mu cyumweru cyashize uganda yari yibikiye impambi ihagije y'ibitego bitatu byose ku busa kuri stade ya kigali i nyamirambo umukino wo kwishyura abasore b'u rwanda binjiye mu kibuga n'ishyaka ryinshi bafite amabwiriza yo kwitanga batizigamye mu minota cumi n'itanu ya mbere amavubi yari yamaze kwibonera ibitego bibiri icya yannick mukunzi ukina hagati n'icya thierry manzi umukinnyi w'inyuma icyizere cyo kwishyura umwenda wose wa uganda ndetse bakanongeraho ibindi bitego cyakomeje kwiyongera ariko buhoro buhoro kiza kugenda kiraza amasinde kuko igice cya mbere ndetse n'icya kabiri byaje kurangira nta zindi mpinduka zibaye bityo ku ruhande rw'abanyarwanda amazi asubira iwabo wambeho umukino warangiye u rwanda rutsinze uganda bibiri ku busa ariko rurasezererwa umutoza w'amavubi umudage antoine hey avuga ko icyashobokaga cyose cyakozwe ariko biranga twakoze ibishoboka byose uyu munsi ntako tutari twagize muri uyu mukino wo kwishyura ariko biranze tuvuyemo igisigaye reka dutegereze imyaka ibiri iri imbere kuko ibyashani y'umwaka utaha aho byarangiye gusa birumvikana turababaye ku ruhande rwa uganda umutoza moses basena yemeza ko barokokeye hamana aboneraho nanone no gushimira abanyayuganda bari baje ari benshi gushyigikira ikipe yabo y'igihugu turashimira abafana bacu baje ari benshi gushyigikira ikipe yabo ya uganda iyo turamuka tugize ibyago ntidukomeze byari kuba ari umubabaro ukomeye cyane bakoze cyane tukiri umupira w'amaguru hasigaye ibyumweru bitatu gusa kugira ngo mu rwanda habe amatora y'abagize komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda ferwafa abakandida babiri nibo bazahangana kandi buri wese yamaze gutangaza itsinda ry'abazamufasha mu gihe amahirwe azaba yamusekeye agatorwa abo bakandida babiri bashyiditse ni Vincent Zamwita bakunze kwita De Gaulle akaba ari nawe usanzwe ayobora ferwafa hakaba kandi Albert Mwanafunzi wo mu buyobozi bw'ikipe ya AS Kigali mu guhatanira manda irangiye Vincent Zamwita yari yatsinze abandi bakandida bane bari bahanganye ari bo Celestin Ntagungira Jean Daniel Mbanda Augustin Munyandamutsa na Raoul Gisanura byakunze guhwihwiswa ko mu miyoborere ya siporo mu Rwanda nta wapfa gutorerwa umwanya runaka adafite imbaraga ziturutse hejuru zimusunika nubwo izo mbaraga z'ibukuru zitajya zerekanwa ku mugaragaro biracyagoye ko umuntu ashobora kubyuka we ubwe ku giti cye ngo yumve ko ashobora gutorerwa umwanya runaka wo kuyobora urwego rwa siporo nta gisunika yari claude munyandinda i kigali
iyi mwumviriza ni radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete wewewe akadomo radiyo yacu voa akadomo kome
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye